iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'uyu mugoroba mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika tuba turi gushimira imana gusumba ibindi bihugu kuko naho twabonye uruzuba ari iwacu nta bantu baricwa n'inzara nta bitungwa byacu biricwa n'inzara ntibirashika uwo ni perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi avuga ku kibazo cy'inzara mu gihugu ubwo yari mu ntara ya kirundo mu majyaruguru y'igihugu amakuru avugwa mu burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza avuga ko inzara iri mu burundi itari- itakiri ku rugero rubi agereranije n'ibihugu bimwe bimwe byo muri afurika umukuru w'igihugu yavuze ko abarundi bari bakwiye gushima imana kuko ngo kugeza ubu nta murundi uricwa n'inzara bivugiye muri komine ntega mu ntara ya kirundo ni inkuru y'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze
umwonga wa nyavyamo watunganijwe kijambere ku mfashanyo y'ibanki ya afurika y'iterambere bad uri hagati ya komine ntega na komine ya kirundo umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkurunziza ariko arawugurura avuga ko ubwo rubanza rwashitse mu gihe igihugu kiri mu bihe bidasanzwe umukuru w'igihugu avuga ko uwo munsi wahoreranye n'uko mu bice bitandukanye by'igihugu hari hahitiye havugwa ikibazo c'ubukene bw'imfungurwa buturutse ku kirere kitagenze neza umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko mu Burundi bikigendeka kuko atabarahitanwa na kigoyi mu bindi bihugu birakomeye cyane mwega haruguru yacu hari inzara kubera uruzuba muri tanzania hari inzara kubera uruzuba muri kenya hari inzara nyoyo izo ni inzara abenegihugu barenga igice cy'igihugu kiri mu ngorane cy'inzara n'ibitungwa biriko birapfa tubandanije mu buganda ni uko nyene tujye muri etiyopiya ni uko nyene tujye muri zimbabwe hoho byarunyutse murumva neza yuko akazi atazira umwe ariko twebwe biragendeka dukomere amashimana yacu abarundi turivugisha twari turi gushimira imana gusumba ibindi bihugu kuko naho twaro- twabonye uruzuba ari iwacu nta bantu baricwa n'inzara nta bitungwa byacu biricwa n'inzara ntibirashika ariko mu bindi bihugu ndababwiye biriko biraba uwuserukira ibanki ya afurika y'iterambere bade mu burundi tokinda gesibaye joel arashima imigenderanire iri hagati ya bade n'uburundi mu myaka mirongo itanu iyo banki imaze ikorera mu burundi sibaye joel avuga ko igisata c'uburimyi gitanga umwimbu muke cyane mu burundi abarimyi baracimbura ibyo kubatunga buri munsi ubwo burimyi bukagira intambamyi y'isi ndimwa yaze kubera igwirirana ry'abantu igisata c'amabanki ntigishigikira biboneka ico gisata c'uburimyi mu burundi uwuserukira bad aratanga intererano yiwe Il serait souhait- donc souhaitable que le gouvernement prenne des mesures susceptibles de contribuer à vyari bikwiye ko leta ifata ingingo zishoboka inzitizi zose zituma abifuza gushira imitahe mu gisata c'uburimyi zihava ivyiza twokorera hamwe nyenicubahiro umukuru w'igihugu kugira twigire hamwe ivyokorwa kugira abatanga ingurane biteho gusumba igisata c'uburimyi afin d'encourager le secteur financier à soutenir l'agriculture. L'urgence s'impose, car à travers nos visites sur le terrain, birihuta kuko nk'aho twaciye ubusoni bake mu barimyi bashobora kuronka ingurane mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bariha inyungu y'umurengera bigatuma baguma mu bukene intérêt élevé, ce qui n'est pas de nature à permettre aux paysans de sortir de la pauvreté.
tokindag sibaye joel avuga ko ibanki aserukira mu burundi ifise imigambi myinshi igiye kubandanya ifashamo uburundi kuri iyo ngabire n'izindi ziri inyuma umukuru w'igihugu ati ibanki ya afurika bade iri ku rutonde rw'abakunzi b'ukuri uko byagiye turaca mu bihe bigoye cyangwa byoroshe ntibigeze bavirira abarundi kuko bakunda abantu bakunda na afurika ku bw'ibyo rero turakomera abacicane kuko ari inkunga abakunzi b'ukuri umwonga wa nyavyamo watunganijwe ku mafaranga angana miliyaridi cumi na zitanu z'amarundi tokindage sibaye joel aserukira ibanki ya afurika y'iterambere mu burundi avuga ko uwo mwonga ufise ikibanza ca mbere mu karere ka afurika y'ubuseruko umukuru w'igihugu asaba abanyagihugu bo muri komine ntega n'abo muri komine ya kirundo bagiye kuwukoresha kuwubungabunga mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tuve mu kirundo tunyarukire i bujumbura kuri uyu wa gatandatu ihuriro ry'urwaruka mu burundi ryakoze imyiyerekano yo gushyigikira inzego z'igihugu no kwamagana abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza
abitavye imyiyerekano yateguwe n'inama nkuru y'urwaruka mu Burundi bahuriye imbere y'ikigo ca campus Kamenge muri zone Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura bari bagizwe n'abakiri bato hanini bihereje barabara ryitiriwe 28 Novembre barabandanya gushika imbere ya katedrale ya Jinamundi hagati mu gisagara bahavo yafata ibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba imbere yo guhingukira mu kibanza citiriwe ukwikukira ko Burundi baciye muri Chaussée Prince Louis Rwagasore iryo sinzi ryari rigwiriyemo abakokayi abagendesha amakinga amapikipiki n'imiduga y'amapine atatu tukutuku nk'uko vyama ryagenda riravyina ryirata ubutwari bw'abarundi rinatyoza abashatse gutembagaza ubutegetsi ku vyapwa bari bafise abitavye imyiyerekano vyaboneka ko bari bafitiye agashavu abagerageje guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umuntu yashobora gusoma bene aya majambo kuri ivyo vyapwa abashatse guhirika ubutegetsi nta kindi bakwiriye atari urupfu ugufungwa no kwangazwa umwe mu bariko baremesha imyiyerekano yibukije ico yibaza bake baba perezida nkurunziza bamuhora umviriza kandi ikintu hari ikintu bahora petero nkurunziza petero nkurunziza burya hajya nta kindi bamuhora nta kindi kintu kanaka bamuhora icyo bita mu gifaransa popularite ikibanza citiriwe ukwikukira niho havugiwe ijambo nyamukuru eraste nzosaba twari inama nkuru y'urwaruka mu burundi yagarutse ku vyo baje kwiyamiriza turiyamiriza icegeranyo cyasohowe na oni kivuga yuko mu burundi hari abantu bariko barahunga ico cegeranyo ni ikinyoma nta bantu tubona ubu bariko barahunga ariko tubona bariko barahunguka turavye ukuntu hagiye haraboneka abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi bakaguma biraramangiye twebwe urwaruka twifuza yuko hoba igihindutse ari naco gituma twiyamirije bivuye ku mutima abashatse gutembagaza ubutegetsi kugira ngo iyo ngeso irandugwe n'imizi turasabye yuko batonasubira gutumirwa mu biganiro vy'iyarusha turanasabye yuko iki kintu co kudahana kiriko kiribonekeza mu bihugu vyo muri afurika bimwe bimwe aho umuntu atembagaza ubutegetsi agoma yizungurukira yuko amakungu yobivira hasi hanyuma abashatse gutembagaza ubutegetsi bagafatwa bagahanwa bagacibwa imanza iruhande y'ivyo biyamirije banamenyesheje ivyo bashigikiye urwaruka rwo mu gihugu cyose cy'u Burundi rwaramutse rushima kandi rushigikira inzego zitorewe n'abenegihugu kandi rukeza n'imigenderanire iri hagati y'u Burundi hamwe n'ibihugu bibanyi muri ivyo bihugu bibanyi turadomako igihugu ca Tanzania inama nkuru y'urwaruka isaba leta kudatevya guhinyanyura ibwirizwa nshingiro no gushiramo urwaruka muri ico gikorwa turavye ibihe tugezemo tukaraba ukuntu turiko twimiriza amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turifuza yuko leta yoshiraho vuba umugwi wohinyanyura ibwirizwa shingiro kugira ngo bivemwo ingingo zitameze neza bazihinyanyure zijyane n'ibihe tugeze tuca dusaba yuko bokwishimikiza ivyiyumviro vyatanzwe n'abenegihugu kandi tukaba dusaba yuko muri uwo mugwi wojaho hojamwo urwaruka kugira ngo nago rufashe mu bijanye no gutunganya igihugu imyiyerekano nk'iyi yabaye kandi mu ntara zose zigize uburundi muri iyi ndwi ambasade ya amerika mu burundi yari yasohoye itangazo isaba avukagihugu ba amerika kwirinda kuja mu gisagara hagati hagati no hafi y'ikibanza citiriwe ukwikukira hagati y'isaha zibiri n'isaha zitandatu z'umutaga ubuserukizi bwa amerika bwari bwavuze ko atawo kwijajara busigura ko n'imyiyerekano iteguwe mu mahoro ishobora kubamwo intandaro y'umutekano muke eroje urika neza bujumbura ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyagihugu baba ku nkengero z'uruhongore kama rw'igihugu mu ntara ya cyanguzo mu burundi bahagurukiye umwuga wo korora inzuki abahagarariye iyo parike bavuga ko icyo gikorwa kizafasha mu kubungabunga no kurinda parike ubugizi bwa nabi bwibasira ibinyabuzima ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana kanyarushatsi barutazaro arongoye ishyirahamwe turwanya ubwononyi muri parike dukingira inzuki ishyirahamwe ry'abavumbi bakorera mu ruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu arashima ibikorwa bakorera muri urwo ruhongore mu korora inzuki izo nzuki rero ni ukuvuga twebwe akarusho tubonamo ubuki bwo ngaha muri parike ni bwiza cyane kubera burimo ibiti ibi biti bibamo byose ni ibiti kama biri mu muti myinshi usanga ubuki bw'ino mucankutsu barabukunda cyane ni ukuri bavuze ubuki bw'umucankutsu ntiwirigura urabaza no kubaza nyine bacamo n'ingogana n'ingoga nk'aho hose ibyo wabonye ibyo biti biba byose ni iby'iwanje uko kose ubibona byose byose byose uko bimanitse no hiyo hirya biriyo ni byinshi tubuze abantu badufata mu mugongo tuba nk'abantu badufata mu mugongo tworonka nk'amabati ngo dusakare hanyuma turonke n'amasanduku mashasha aha turabona yuko mu minsi ya vuba umuntu yoretse gutunga cyane ariko mugabo turabona yuko kwibeshaho umuntu yokwibeshaho kubera n'inzuki harabura urabona hariyo ibiti ibiti bya kera bikuze harakingiye inzuki rero ngaha zica zinagwira mbere n'abanyagihugu b'inyuma bose bagaca baronga iyo twororeye ngaha ni ukuvuga n'abanyagihugu bo hanze tuba turimo turabafasha ingene zigwira kugira ngo zibashikire zibe nyinshi uyu mukuru w'abavumbi aratubwira uko basubiriza mu ndumane uruhongore kama rwa ruvubu burya abanyagihugu naho tubafata ugasanga umufata mu ikosa icyo si cyo kinini ya gikuru ahanini ya no kumwereka akamaro ka kazoza k'iyo parike ukamwereka mbere n'icyo gikoko arimo ararya yuko yihombeje wenyine ari icy'igihugu ari cy'uburundi kandi yitonze buke buke azotagira akamaro twebwe rero icyo dusubiza parike ni uko tujya mu banyagihugu tukabereka akamaro ka parike tukabereka yuko umunsi urizine tubagirira akamaro mu byo bazokora ibyo byose mukaganira mukaganira ukabatwara neza ugasanga mbere barasuye ku murongo mbere benshi barahebye guhiga iyo byase naho nta kindi dukora abo tubonye batunaniye tudashoboye guhanura ngo tubahanure tukabafata tukabafata n'izo nyama tukabafata n'izo mbogo tukabafata n'iyo mitego tumaze kubashikana hariya harabona asabira ikigonka avuga ati nimuce mugenda benshi imbere baraje gusubiza n'ibintu barasubiza ibintu barasubiza ibintu barasubiza ibintu by'uruhigi kubera uko gukora neza na parike urumva rero iraduha ubwo buryo ikatworohereza natwe tukayivugira tukatuba tukayikorera imbere abanyagihugu kugira ngo ingorane zigabanuke rero aho igeze ku murindi w'uyu ni ukubera twebwe dukorera muri aya mashyirahamwe n'abo bagaride bagenzi bacu dutuma dukorana n'abanyagihugu mu kubereka ubwiza bwa parike kubereka ko atari ikintu babaremetse kandi muri kazoza kabo izogirira akamaro abana babo n'umuryango wabo naho bavumbi bashima ibikorwa n'umwimbu bakura mu buki mu bikorwa byo kororera inzuki mu ruhongore kama rwa ruvubu ntibabuze n'ibibononera ikibi gusa dufise dufise ibikoko bitwononera ngaha muri parike tugaca tubura ibintu bita amasambwe n'ibisiga icyo ngundi ho haraje n'urundi rukoko ntashobora no kumenya urwo ari rwo ruhitana n'amasanduku bari baduhaye imizinga ya kizungu karatabagura nk'ibisanduku bishika nko kuri bitandatu na n'inzuki ntizibirya ibyo bikoko burya birafise ibyo bikoko birya inzuki birafise ubundi buryo bufise bifise icyo nk'iyo sambwe bavuga ko ifise ibintu by'ibyuka kujya ubona umuntu nyine ahema kibihemeye uwo mwuka wabyo uhemeye izo nzuki zijya zigwera zigacika ibirere zicitse ibirere zigaca agenda igahakura bakunda intwari mariko arongoye uruhongore kama rwa ruvubu ahamagara abanyagihugu bose guterera mu ikingirwa ry'uruhongore kama arongoye ibi by'ibikoko biba ngaha muri iri shamba rya ruvubu hamwe twese tugafatikanya tukabikingira hamwe ko ingenzi zoza ziraza ngaha aha muri uruhongore hanyuma n'abenegihugu nabo nyine bakaharongera akarusho kuko iyo ingenzi zimaze gutembera ahantu ntizibura ikintu zisigira abenegihugu batuye muri iyo micungararo bakunda intwari mariko amenyesha ko n'andi mashyirahamwe ashaka gukorera muri urwo ruhongore mu ntumbero yo kurukingira kuzana imigambi muri komine ya kigambi intara yacangutse mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
baje uno munsi ndatera amakwe wewe ntiyera winjira mu nzu iwanjye ariko nawe uratanguye imwe Mm.
byawe aho nayinjira habaye ibwishwe kabundi ya nzu yanyiragutse nawe si cyane Eh.
muga biradukwiye turi babiri Eh.
kuzi uwa gatatu niho byogorana Huu, mwokwegerana Huu, mwokwemera mukegerana aya none uzi ko bavuga ngo haga imitima ariko nawe uje Eh.
byokunda Eh, muga kumbe- barabandi Eh.
sinokwemera Oh, umve rero byiza Hey.
byawe mbe bizoza si ariko numva ndakoma
ujya nk'aya masabo umuronderera mu kabari n'umuronderera muhira Eh, mbwira rero icyo ndakubye imana ko imana yampaye ukemera kuza ngaha urashinze imana ashya icyo ushaka jewe urazi ko atanzoga mbi Eh.
ni herifana canke icayi reka nta fanta ngaho reka basinda gutumira akabinyo n'akaburushete si byoshere wanyu ato oyigire kakwirirwa urikoroga Eh.
jewe ko hakanye basi fumuzana akaye kuko nta ngorane Eh.
kayi k'amata kariho kandi karyoshe rero mugabo ndafise agacupa aho mu kabati
ndumva ko wifata neza Eh.
bimwe by'amariga yo mu kabare ntugeze oya ndagenda rimwe na rimwe mugabo sintondaho iminsi yose nka bizotse Ha, bizoza we hamwe womwishimye Eh.
sinzi iyo wohereza Mm, oya oya zana nisukira ico cayi nawe ne- ngo nzinde umushitsi Oya.
oca unkorera byose
icara ngaho wewe naho wontuma kukikunywesha nukikunywesha ariko sha Eh.
agasuka uyu mugabo urishiriramo merci zana shimu gakeya jevye vy'amasuka ntavyo nkunda vamo Ah, reka basi ndagutumire ko ibitunguru ukoze Mm.
hajya ku ibutike kwa Asumani Mm.
barabidandaza kandi biryoshe
yareka bosco kwikoroga aha ni bon ivyo bindi vyose ushaka Eh.
nzoza hanyuma ninakaruka sivyo ok baye ndashima n'aka karabaye Oya, mugabo shani Eh.
jewe ujya ibintu wambwiye ko utihutira mariage ntibyampumurije sha aho rero Eh.
sinokubesha nuko nyene biri Mm.
ndafise umugambi ntegerezwa kubanza kurangura shaba Eh, noneho uriho oya sinihuta cyane mugabo burya iyo ukunda wama wifuza ko mwamana
Aho tutari kumwe Mm.
namba ari ikintu ushaka Eh.
reka sha aho nokubwira ngo urare wokwemera
basha Eh.
ubivuze nk'ubizi yaniruke nyene Eh.
urabona ko buriko burira Mm.
None ega nta mukobwa wo kugenda ijoro gusa ha aho sinokugobera Mm.
mugabo urabyiyumvira Eh.
erega n'uwo mugambi bishoboka twowufashanya Ah, naje tuzobivugana Eh.
reka rero niruke akakarabaye Mm.
cyangwa umureke zimba atakazifise jewe akazi mfise karaho kwigumanira nawe ariko reka ndaguherekeze tuzorondera akandi kanya ko kuyaga
urukwi ruri hano warushavuriye mama fara niwe waruhagwara akiri umuto akarugusaturira
mwena didiyo Eh?
uno munsi mwatugendeye mwese Ha?
didi ndatomboye
Aho- mwakira urusature aho yasaturiye hari kera atarahura n'abari aho heza gusatura nyabuna aha turondera wowe nyene nibikiga ibibondo vyanje ko munteye ubwoba biragoye didi habaye icara kiyage urunda abandi arusatura no hanyuma batwarira ko tuje kugutesha ivyo ukora si twebwe biratugoye none kumenga murashonjega mwabana ive mwariye
jewe nakoze ku muntu ushonje cane ngira ni jido niwe ntazi iyo yaraye
didi ntiwaraye muhira nico gituma mbona utasokoje no gusokora nyiraneza n'ibiki ahaburya je mumbona naraye mu gahinga umwe data wacu twarashwanye acaranyirukana utabesha ndebere yarubahutse arakwirukana ive Sa?
aho nimubesha reka shama amafara aha yo tugoye si ayo kuvuga urazi amagogo tugoye muri urwo rugo rwa data oya reka kurira mbwira mwana ewe yemwe ibintu byarabaye nabi mukuru ubu turagowe n'ukuri akasigaye kajya kandi reka reka reka reka Ui.
warurire gigiye ufataniye reka nashake yirekere none ufise numva inyuzuye akadashomboshwa nyine nawo muntu ubu niho nkibona kweri mawe akiriho ntitwari tugowe nk'uko ndabasabye mureke kumva bazamwabana none twebwe.
kagigi so wanyu mwapfuye umva ibintu byacu yabejeje abigurisha urazi imfizi aheruka kugurisha ubu naho yakubiseko itongo noneho wumva ivyo no vyihanganiraga yemwe nawe mbarira mbega yemwe ndebere yabaye gute Ni igifu nta muntu Ibyo bintu akiriye.
ntibishoboka iyo jido yatiruka hoho nuko mwicagira ariko mwica urazi ingene baba bihimbiye natwe inzara iri mu kutwica n'ukuri turagowe ubu ngira nteniyo mokere Ni ukuri turagowe.
bashobora kwihanganira vyandengeye eka na jewe ntuzosika tuzoja urapfunguze twigira kwa senge ndaruzaniye jidi ni ukuri oya bane reka twihebure tugiye kubijyamo ndebere tumuhanure
uriya nyine sinzi ko azokwemera mbona yashinze ruraguma nibutse ingene mama yabirondeye nabo bagaca babi- babisimbira ko bakabirya batanaduha ni ukuri turagowe ni ukuri
ihorere ibite mwanjye reka biratugikorera umuti mwarutse ari ukuri ko turababaye natwe kuko hagera urugo kwa data sinshobora kuhava oya nanjye sinzohava ega nanjye sinashaka mu nzu ndabagaburire Oya, ntikunda.
abana biwe ntibazagwa mbona
fofo ngo hano ungurire kamwe mbona usa n'uwaronse kwera Ha, reka shani yera kwitwengera eh, abakiriya b'ubu bibaza ngo baraboneka batanguye ariko nakakwirirwa nicaye ngaha gusa nayo ahandi ho ntakigenda yego
ari wowe urazi bwabo mu maboko bwawe Hey.
icara ngaha kuhanze umbwire arakuvuga iki reka ndakwegera aho usanga ubwira ungurire kamwe eh, twigarukire ko aho mwatsinzwe fofa sa reka kuvanga amadosiye Eh.
ubu ngomba ko tuvugana iby'ijya moto gusa nta kindi oke nta ngorane Eh, mugasha asisita ntiwibagire ko bunyegere buyagira ku bigufi
ntacyo reka tugire kontrole Eh.
inasanga wagwijije ndaguha ikibazo fofa Sa- wowe nasabye moto ndayiguha yego urashaka umbwira aho ugeze turabundi mugambi twokora ntitwoguma ku- kuri bijya gusa
none wibaza ngo hari amahera no banarabitse mbe muri ubu bukene wibaza ngo ni bande baza gufata moto abo ari bo bose no kutaha ngaha muhira hari icyo uyakoze hari asiyo uriha ndaronka udufaranga nyine two kwikenura nkagura agashati n'agapantaro agasabu nihama nkaja guteramira no mu bandi sa Eh, aho rero ubwira umbwire ko atamahera waziganije gafofu reka oya sha ngira ushaka ko uranyumviriza mbwira reka kweri nuko nyine sindakubesha Eh?
none wewe ntuba ngaha ibyo ngaha ntubibona ingene vyifashe ki fofa aho ntacu mbwira uko byifashe kose ntiwabuze amahera umaze kubika oya
No- none none yaguhishiriza ikigani nta kigenda mwangira ibintu bizoroha bigende neza oya oya o- nta n'icyo noronka mvuga Be, mbaho urazi ko nafashe ideni mu kugura ijya moto Yego.
wowe rero wirirwa mu iraha ataco winona iraha rya wapi ntakiri mwosisita ahubwo urandabira ukundi ni ukwiyungunganya sha aho rero ukuhenda nde burya bukobwa wirirwa wenenetse ku moto utwara kuri gusa ubwo uko buvuga wabonye he jewe nirirwa kwirigana ncuganye n'abakiriya gusa nta kintu turavugana none ndakubaza Eh.
nk'uno munsi utahanya ngaha eh ngomba ndahereke wabonye sinarengeje ibihumbi munani cyo urantwenza none ayo ni make ubwiye urabika ukwezi kohera ufise ayanganiye aha honyine niri ubusa nta na kimwe nigeze ntamira aya n'amahera
ugatubika umukanda nyine none wogira umugambi wirirwa wuzuye inda huwa ndakwisabye nishinze gutubika nohava mva ntayariye bazi ndagutumire kwishumwa hamundeke gushavura hoca imvi iruhande kuva ejo utegerezwa kuzoza urama verisema atari uko nzoyikwaka
reka urinyane ukamendebere uno munsi tuvangaho tunyoye amata kandi ntusine turi benshi uravuruganya uruhe mbega mwaramutse
wumva jya data wanje munezwe eh, ko muje kwironderera amata murindire mpaze hanyuma jidiyo na ivete nibahaga ntamwe muraheza muronke oya barya baronse twebwe naho twobura ntacu mbe nyine barihe ko ntababona
aho mwari muje kurondera yego aya masaha ubwo ntimuzi ko baba bari ku ishuri reka ntibiyigire nyene si bo twarondera ahubwo twarondera wewe nyene
ntamwe muranzinduki asha yabaye ndabaheraniye
sireka iyo iyo ndabahungira mbese wowe uracagurana ntubona ko wibereye mu bwuzuye
ariko rero naho munzindukiye mpapfa ntabakira kuko ngomba nsimbire aho hepfo kurondera ubwatsi bw'inka reka natwe ntiduteba mugabo tuba dufite akajambo katuzindukanye reka nimumbwire aho usanga muje kuntumira
muri kino gitondo uranyotewe kandebe mbega ibitoki biri aho ugira uracanyota aho rero ndebera ikitugenza si ikintu abana baratwitwaye koko hari ibintu byabo uwo buri kuragurisha none ibyo nabyo tweho ntitubizi gabigaho nta bindi none ga ndebere wagize ingorane izihe kugira ngo ugurishe itongo rya zijya mfubyi
kandi aho rero nta minsi yari ihebye uriye rwa rupfizi ruminate yari yirenga iki
mviriza hewe ni mwadondagura hemwe icyo nicyo cyari kibazindukanye gabigabo none ico ni gito eh ayo matungo y'abo bana ntiwatereza kuyabungabunga umviriza nababwire abana ni gwanje kandi ni jewe ndabatunze ingene rero ndabatunga ivyo biraba jewe uyandebere nawe naho batunze uca ubamarira ku twabo uko ubahuka ukajya n'itongo aho ntarige si gwanje mwebwe murigera mumbona ndakurunguruka mu rugo iwanyu none ga ngaha habaye mu rugo iwawe ryari kwari kwa murumunao aha ntiwumva none ubivuze neza Kwa murumunao si Yego, iwawe ubivuze neza ni kwa murumunanje none niwe yabituye ko akatwitwara katakiriho gandebere ni abana yasize none ibyasa si byabo umviriza rero ndababwire aha ni kwa data uwuzi ko yavutse ngaha abandanya mbaza turazi ko ari kwa sonde muga urazi yuko mwagabuye ehe rijya tongo wagurishije si iryawe ni irya ivete na vidiyo eh sirabona ubu yo kinga nari cyumunda bereke uragahura n'uburyobe reka nasaze wa mugabo ni ukuri kwimana ba bana batagowe subira mu none eh utari kwani bumira gahanda bereke mwabuze gaho hanze mubise yasaze ewe urahumbasha ego ewe ko wumvura umugabo urazonda ukasha
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana acenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho inkinamico inamenwa nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni inosa kimenyi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
Muhira Jackson, the promoter. Yeah.
birazwi nawe utazi ko ngukunda ariko urabarusha bose dufite ibanga twisangije n'amateka yanjye nawe bububu hari ubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukanayo eraguru wanjye hoya nawe agusimbura ibyiza twabibayemo ibibi tubinyuranamo